mukomeje kumva ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri kugeza mu kanya saa mbiri mwadusanga kandi ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze rero mwese nshuti bavandimwe mu kanya n'amakuru yo mu karere amafaranga yo gufasha abagendana umugera wa sida mu burundi yaragabanutse ku buryo hari bimwe bagomba kwirihira igipimo gishobora kugirwa kugira hamenyekane indwara z'ibyuririzi zibafata kubera baba bafise uyu mugera nabyo nyine ibyo bipimo ntibabiriha uwo ni muganga jean bosco gira uko ishaka umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi ku bijyanye no gupima no kuvura indwara ya sida iyi ni imwe mu nkuru twabateguriye ku byerekeye ubuzima kandi tubafitiye n'inkuru ku baturage bo mu bweyeye mu burengerazuba bw'u rwanda bakora urugendo rw'amasaha arenga atandatu kugira ngo bagere kuri serivisi z'ubuvuzi hamwe n'abakenyezi bifuza kuboneza urubyaro mu burundi bakifuza guherekezwa n'abagabo babo kugira ngo babonere hamwe impanuro ni mu gihugu cy'u Burundi ntimuze gucikwa rero izo nkuru turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ukurikira amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda hari abaturage bo mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda bakora urugendo rw'amasaha arenga atandatu kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi zo mu rwego rw'ibitaro umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistokere mutijima yaganiriye na bamwe muri abo baturage bavugana ku kibazo bahura nacyo adutegurira iyi nkuru abo ni abatuye mu mirenge ya butare na bweye yombi hana imbibi n'uburundi ku gice cy'uburengerazuba bw'u rwanda nubwo muri iyo mirenge yombi hasanzwe hari ibigo nderabuzima ibihari zimwe muri serivisi z'ubuvuzi bidashobora gutanga bigasaba rero ko abo bazikeneye boherezwa ku bitaro bya mibirizi ndetse n'ibya gihundwe biri mu birometero biri hagati ya mirongo inani n'ijana uvuye aho batuye ni mu mihanda itagendwa n'imodoka zitwara abagenzi ku buryo bisaba amikoro agoranye kuboneka kuri abo baturage uwateze kugenda no kugaruka amaki agera muri cumi na kimwe kuko ababyeyi batwite iyo bagiye kunyura mu byuma kugenda no kukugarura bakugarura ibihumbi cumi na bine umubyeyi utwite wese iyo agiye ku gipimo cya mbere cyangwa icya gatatu ni ngombwa ku buryo bamwohereza mu bitaro bya mibirizi akarinda kujya guca mu byuma nko mu murenge wa butareho bitewe n'uko nta modoka itwara abarwayi ikigo nderabuzima cyaho gifite kugira ngo abarembye bagezwe ku bitaro biragorana ku buryo hari n'aho bisaba gukora urwo rugendo rwose bahetse mu ngobyi za kinyarwanda twabona bikomeye ati nimugende tugenda imibirizi ubwo tugafata ingobyi tugaheka twagera imibirizi muhagenda igihe kingana iki
ntumva nyine twebwe turi abagabo tuba twagowe ni amasaha menshi ubwo tukagenda rwose twasize imijishi hano ku rutugu hari n'abaza bagwayo tumaze kubagezayo agerayo yananiwe yabuze ubutabagwa hageze tuba twaragiye ngo tuhamye ukuntu dutabara umuntu ibyo byaba bibaye gutyo ukabona umurwayi araharembeye hari n'umwana w'umusore uheruka gupfa kubera ambiransi yabuze biratinda ku bagize amahirwe bakagera kwa muganga bagihumeka nabo kugezwaho ingemu y'ifunguro n'abo basize imuhira ni ingorabahizi ngewe nta muntu wigeze angeraho ari n'umutware wanjye ntabwo yangezeho kurya kwanjye nari ntunzwe n'ibitaro intunzwe n'abarabagira impuhwe bagenda bagemurira abantu batagira abantu babagemurira nta muntu wundi wakugeraho kereka nk'abantu nyine muri kumwe muri sare bakaba bavuga ati uriya muntu ni uwakure reka tumuhereze ku biryo cyangwa wenda hakaza nk'umuganga uvuga ati ese hano harimo abantu batagemuriwe yaba atuye hafi akaba yateka nyine akakuzanira ku biryo inzara yagutsindaye mbese atari abana nk'abasaza ntibagera imibiri zibagemuye tugemurwa n'urubyiruko ni urukundo rukomeye kugira ngo ubone abantu bagusura bakuzaniye ingeme imibirizi abo rero bagasaba ubutegetsi gukora ibishoboka byose bukabegereza serivisi bakenera aho ku bitaro icya mbere cyakorwa ni uko leta yadufasha tukabona ingobyi y'abarwayi ihora kuri santere do sante ikindi muri aya masantere do sante hari nyabitimbo hari nyakabuye hari mashesha hari za bugarama isiramike haramutswe hegereje hose twakwita ko yaba ariho dogiteri ku buryo umurwayi n'abagize n'icyo kibazo yabona dogiteri atagiye kure mu murenge wa butare na nyakabuye na gikundamvura bagomba kutuzanamo ibitaro bikuru bakanaduhereza ambiransi nyere ku buryo n'abantu bo mu gasumo wenda nabo baza babyara ba- baruhukiye hafi batiriwe bajya kure ku butegetsi bwite bw'akarere ka rusizi nubwo buvuga ko ikibazo cy'aba baturage gikomeza kwigwaho byumvikana ko umuti wacyo utari vuba aha cyane cyane kuri iki cyo kwegerezwa serivisi za dogiteri mu mavuriro aba ari hafi mu ijwi rya bwana emmanuel nsigaye umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage muri ako karere biracyakorerwa ubuvugizi hari ubuvugizi turi gukora kuri minisiteri y'ubuzima ko kibuze mu kigo nderabuzima cya bweyeye hari serivisi zimwe na zimwe z'abaganga zahatangirwa hari icyo bakunze ku- kwita centre de santé medicalize twashakaga no gushyira eh, indi mu gice cya nyakabuye ariko ntibyabashije gukunda ariko n'ubundi ni ubuvugizi tugikora ku buryo eh, biramutse bikemutse byadufasha kwita koko ku buzima bw'abaturage ariko mu gihe bitarakunda turi kwita ku kibazo cy'ibikorwa remezo nk'imihanda ijya muri kiriya gice kugira ngo cyibuze n'uhawe ambilanse abashe kwihuta abashe kugezwa kwa muganga bidatinze cyane bidatwaye urugendo nk'urwo eh, byatwaraga uretse ikibazo cyo kutagira ibitaro hafi aba baturage bo mu mirenge ya bweyeye na butare bafite n'ibigo nderabuzima bitanga serivisi zoroheje z'ubuvuzi ubwabyo biracyari bike muri iki gice kandi biranagaragaza ibibazo by'abakozi bake inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari gahunda yo kubaka amavuriro mato mato yo ku rwego rw'utugari mu gihe ibyo bitarakorwa rero bikumvikana ko abahatuye bagikomeje kuhagorerwa demisitokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika tunyarukire noneho mu ntara ya kayanza muri komine kayanza mu majyaruguru y'u Burundi aho abakenyezi bababazwa n'uko abagabo babo batabaherekeza kwa muganga iyo bagiye kuboneza urubyaro aba bakenyezi baganiriye na mugenzi wacu fidelite ishatse bumvikanishije ko byabafasha mu miryango yabo babashije kubonera hamwe n'abagabo babo impanuro bakura kwa muganga irondoka rijyanye n'amagara meza rijukiye mu ntara ya kayanza yamara abakenyezi baryijukiye mu byo bifuza harimwo ko boherekezwa n'abagabo babo iyo bagiye kwa muganga ntabyo yokwemera yego birapfana umugabo nyine aba avuga ati jesi nojya abantu baje bakubahimiriza byoshoboka nawe ku bwatwe bwe hari igihe batobyemera twobyifuza nk'ubu kuko ubu ni amajambere ubu ni umubyeyi agiye afise imbanyi rugenda rujanye ntibamwakira mutari kumwe yemeyeho twojana je nobishima kuko twoba tujanye akumva izo mpanuro muganga aduhaye nawe akayumviriza vyodufasha abikoze noshima nukuri umugabo wanjye iyo gituma rero mvuga ati abagabo babyitabiriye bakaduherekeza twobishima irya mpanuro bariko baraduha nabo bakayumviriza Bakage- hamwe bagize ngo aratanguye kuguhindurirako duca dusubira hahandi at- bakumviriza ko ya mpanuro yayihinduyeko n'abitwa ko bitaye iryo rondoka iyo bafise ibibazo bibaza abakenyezi babo hakubibaza muganga hari aho akubaza none waragiye ku buryo waragiye baguhindurire aho rero nta byatsi ibyo bahindura nta n'ibyazi nta n'ibyo yabonye mugabo babateye akamu nabo bakagenda kumviriza ukuntu badushiriramwo utwo tugegene byingwe ubwo buryo bwose uko bukurikirana boheza ba- bakavuga ati umukenyezi wanje ameze uku bisubiye uku kuko nawe yabyumvise si twe twenyene ibyo byodufasha kukubera yoba yaduherekeje hari n'igihe umukenyezi aja ku buryo basezeranye n'umugabo wiwe kubera kutamenya ingene ubwo buryo bukora ugasanga bibateye umubano mubi hagati yabo kuko hariho ukuntu wowe ugenda no kuri ubwo buryo agatangura kukuryagumba wowe ukiyumvira ngo niko gushwana gusanzwe kumbe ntumenye yuko hari ikintu kiri ku mutima wiwiwe hari ahantu nabibonye k'uwo muremesha kiyago wacu mu minsi yahera arashwanye n'umugabo wiwe rwose birakomera ko yari yagiye ku buryo aja ku kagegene kumbe ntamenye yuko ruriko rurapfa ako kagegene kari mu kuboko yatevye kuvyara birahava vyari uryamwana ahetse barafise urukundo rutagira no kurungana ikibazo c'abakenyezi hari n'abagabo kiragishinga dukwiye kuza turabaherekeza kugira twese twumve izo mpanuro tuzumvire hamwe kugira ngo umwe wese amenye ijambo agendera ko rivuye kwa muganga ngomba kubijukira ndabaganirize nanje abantu b'abagabo cane cane kuko hariho abagabo bintumva badashaka kumvira nk'umukenyezi wiwe avugira ngo tujane kwa muganga agaca yanka ahubwo jewe nzoza ndabahanura kandi je numva ari vyiza gose naho biri uko deneza mukeshimana umwe mu bakenyezi b'abaremesha kiyago muri komine ya kayanza ahanura abakenyezi ko naho abagabo babo batubaherekeza batocika intege nyabona bakabandanya bijukira irondoka rijeje n'amagara meza nk'umukenyezi nohanura kukubera umukenyezi bujya niwahura n'intambamyi nyinshi ibi bintu vyo kuza wenda kuvuga ngo guherekezwa n'umugabo naho utoherekezwa n'umugabo urashoboye kwiyiba ubanje kuraba ubuzima uburi hariho n'abagabo bibigaba ubabwiye ati tugende ku- gutandukanye vyaratakwemerera mugaho kubera wewe mukenyezi aba ari uburi hejuru y'urupfu ufise imbanyi N- urashoboye kwiyu- kwiyumvira ati mbega ko ari je nzoyitwara hariho izonamitana shoye ntinamitane ugasanga wabona ndamuvyaye aranagize ibibazo vy'ingwara n'ibindi U- umve umubariye akemera n'amahirwe hari naho utona mubwira ntiye ariko rero nabo bidafatwa nk'itegeko mu bigo biraba ibijanye n'irondoka rifatiye ku magara meza barashizeho imikenyuro ituma abagabo bijukira guherekeza abakenyezi babo aho rero umugabo ari kumwe n'umukenyezi wiwe naho yosangaho abantu benshi bo ntibarinda gutonda bashoka bakiga ubwo nyene vyongeye abajejwe intwaro mu ntara ya kayanza bizeye yuko abagabo bagiye kujijuka ku bwinshi na rijya rwego rw'intara baheruka gushinga iradiyo ibiganiro byayo ahanini bifatiye ku guhimiriza ku bijyanye no kugabanya imbyaro ivyo biruko mu gihe mu ntara ya kayanza hisunzwe ibiharuro bitangwa n'urongoye iyo ntara bikemezwa n'ikigo cy'igihugu kiraba iby'ibiharuro by'ubutunzi n'iterambere istebu iyo ntara iza ubugira gatatu mu zirimwo abantu benshi mu gihugu c'uburundi muri rusangi kilometero kwa darato kibamwo abantu barenga amajana atandatu kiretse muri komine ya gatara haba barenga igihumbi kilometero kwa darato ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza fidelite yishatse ijwi rya amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika amafaranga y'imfashanyo atangwa n'ikigega fmo mondial kugira ngo afashe ku rwego rw'ubuzima mu bijyanye no kurwanya sida mu burundi yaragabanutse umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida asobanura ko aricyo gituma abagendana uwo mugera ubu hariho ibipimo cyangwa se imiti bagomba kwirihira umunyamakuru w'ijwi ry'amerika francine ndiho ku bwayo abahe inkuru irambuye inyuma y'imyidogo y'abagendana umugera wa sida ivuga ko basigaye barihishwa ibipimo canke imiti imwe imwe atari ko vyahora umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida aremeza ko uwo mugwi w'abantu n'ubu kivugwa ku buntu mugabo ko hari cahindutse kuva mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muganga jean bosco girukwishaka arasigura ubu uko bitunganije mu myaka iheze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hariho byinshi bakorekwa umurwayi wa sida ingwara yose yari afise yaravugwa ku buntu agapimwa n'ibitaro ku buntu ariko kuva mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umurwayi wa sida aravugwa ariko bijanye n'iyo ngwara ya sida gusa ibipimo biba bijanye no gukurikirana uwo murwayi hariho nk'ibyo dusanzwe twitwa shi- charge virale bijanye na PCR n'ibindi bipimo bigirwa bijanye n'imiti umurwayi aba ariko ivyo vyose arabikorerwa atamahera atanze igipimo gishobora kugirwa kugira hamenyekane ingwara z'ivyuririzi zibafata kubera baba bafise uyo mugera navyo nyene ivyo bipimo ntibabiriha muganga girukwishaka avuga ko indwara zose zidaturutse kuri uwo mugera wa sida umurwayi azirihira n'aho kera bitari uko ngaha twotandukanye nk'iyagwaye malariya kagenda kugirisha gute pese iyo arayiriha nivyo rero vyahindutse mugabo kare niyo ntiyayiriha iyo agize nk'isanganya bagakenera kumugirira iradiyo ubu arayiriha ariko rero urumva yuko ni indwara cyangwa ibipimo bitajanye n'uyo mugera canke bitajanye n'ivyuririzi vy'iyo ngwara haravugwa cane cane igituntu kuko nico gishika ubwa mbere kenshi eh, ndetse n'ingwara ya mugika hariho n'izindi za zona niza hanini zikunda kwibonekeza kuko ziba zivuye ko abasoda b'umubiri baba bapungutse hariho amasezerano ari hagati y'umugambi urwego rw'igihugu jejwe gukurikirana ivy'iyo ngwara vy'uko ibitaro vyose ndetse hariho n'amavuriro mato mato n'amashirahamwe amwamwe kugira ashobore kuvura abo bagwayi ku bijanye n'ivy'iyo ngwara ikiba gisigaye nimba hariho ahantu vyoba vyibonekeje ntibikurikize uko turaheza rero tugakurikirana kugira ivyo bintu bikosorwe twamubajije iciryo hinduka mu bijanye no kwivuza ku bagendana umugera wa sida ryavuye ko muganga jean bosco gira uko ishaka atwishura ko vyatumwa ahanini n'uko amafaranga afasha muri ico gisata asanzwe atangwa n'ikigega mpuzamakungu fond mondiale yagabanutse cane amahera asanzwe afasha mu kuvuza ku buntu abo bagwayi ni amahera asanzwe atangwa n'ikigega mpuzamakungu fond mondiale ico kigega naco ayo mahera amahera kironka aba yatanzwe n'ibihugu mpuzamakungu navyo bisanzwe bifasha kugira hatuzwe ingwara ya sida ndetse n'ingwara y'igituntu ndetse n'ingwara ya malariya ivyo rero vyama bikorwa ku imyaka itatu iheze ubu amahera ariko arakoreshwa ni amahera yo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubu angana n'imiliyaridi mirongo ibiri n'icenda mu gihe ayari mu kiringo giheze yari amahera angana n'imiliyaridi zishika mirongo ine na zitandatu nico gituma ubwa mbere barabavura ingwara zose zaba n'izidahuye n'ikiza ca sida kuko twabona ko amahera yari ahari mugabo mu gihe amaze gupunguka twaciye twiha ingingo mu bushikiranganji ndetse muri leta kuko hasanzwe hariho urwego ku rwego rw'igihugu rusanzwe rukurikirana ijanye n'iyo ngwara haca haba ingingo y'uko abagwayi babandanya bavuzwa ku buntu ariko ku bijanye n'iyo ngwara ku makuru yandi avugwa ko izo ngorane zo kwivuza kuri abo bagendana umugera wa sida zabonetse cyane kuvaho amashirahamwe mvamakunga amwe ahagarikiwe akazi mu burundi umuvugizi w'ubwo bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida arabihakana akemeza ko atasano na rimwe bifitaniye francine ndiho ku bwayo bujumbura ku bw'ijwi rya amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
ibiganiro byacu birakomeje ku itariki ya munani y'ukwezi kwa kabiri turimo perezida silivestre ntibantunganya wayoboye uburundi yasohoye igitabo yise burundi demokarasi piyeje asobanura ko ari demokarasi yaburijwemo cyangwa se yaburabujwe cyangwa yabayemo imitego intambamye perezida ntibantunganya yaganiriye kuri icyo gitabo na mugenzi wacu frederic nkundikije hari mu kiganiro muri isanga mu mwanya ushize perezida ntibantunganya aratangira asobanura impamvu zatumye yandika icyo gitabo hari imvo zitatu nyamukuru zatumye nandika iki gitabo ine demokarasi piyeje ni ukuvuga intwaro ya demokarasi yatezwe imitego cyangwa igenda itegwa imitego abantu bashobora kumbaza bati yatezwe imitego na bande byagenze gute ibyo inyishu bazobironka bazoyironka basomye icyo gitabo ni ukuvuga rero imboni zitatu imbo ya mbere wayivuze urabona yuko kuva mu myaka y'igihumbi bibiri na cumi na kane hashinzwe umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi uko kuri urondera ushingiye cyane cyane kuri kahise ka kino gihugu mbere abatari bake ugasanga bipfuza kumenya kahise bashingiye ku byakozwe n'abarundi bikaba ari nabyo mbere benshi byabasesereje ugiye kuraba ubwicanyi bwagiye buraba muri kino gihugu ugiye kuraba gukumirana kwagiye kuraba muri kino gihugu ugiye kuraba ibyagiye byononera intwaro ya demokarasi abarundi bagira ati turagiyemwo igihe twikukira uratse ko habaye n'amatora hahiganwa imigambwe myinshi nandika rero iki gitabo cye ndagize nti reka ndakigire nk'intererano yanjye nk'umuganda wanje muri icyo gikorwa cy'uwo mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi iyo rero ibaye imvo ya mbere imvo ya kabiri nagize nti buriya iyo turi ko turaba kahise ka kino gihugu hari ibintu bikunda kutugora dutegerezwa kugenda tugerageza natwe kwigora kugira ngo tubirabe mu mpande zose umuntu ntagende yikwegera ko gusa na cane cane ashingiye ku bwoko bwiwe canke ku mugambwe wiwe arimwo ico ni ikibazo ariko gihambaye perezida ntibantunganya nk'uko vyigaragaje muri kahise k'uburundi haba abahinga banonose vyerekeye kahise kenshi na kenshi eh, ibintu usanga abo bahinga batabibona kumwe ugasanga nk'uko mubivuze hisunzwe ubwoko hisunzwe intara ico kibazo none co mwibaza ko uh, cotorerwa umuti gute ngira ngo ndaza kubigarukako nubanza ngahita ngashika ku cya gatatu imvo ya gatatu rero niyikomeye kuko jewe nandika ngira nti urugwaruka rurikora kuri uno munsi dukore ku buryo butagwa mu kaga nk'uko twari twagiye tukagwamwo kuva ubundi bwikukira gushika muri iyi myaka y'ikinjana ca mirongo ibiri Eh, aha rero nkagira nti urwaruka rw'i burundi bumenye kahise birakenewe koko mugabo kandi bumenye kwikingira rumenye mbere no gusaba ba twebwe turi bakuru babo cyangwa imbere base kubakingira cyangwa gufashanya nabo ngo bikingire ntibagwe muri ayo marorerwa twe twagiyemo na cyane cyane igitonda rivuga ni uko urabye Burundi aho bugeze uno munsi usanga abari hejuru mu nzego z'igihugu iyo mvuze inzego z'igihugu simba mvuze inzego za leta gusa mba mvuze amashyirahamwe yigenga ayavuga yuko adaharanira ibya politike mba mvuze imigambwe mba mvuze kumenyesha amakuru mba mvuze mbere no mu mashengero usanga hari abantu bagiye bashyira hejuru y'abandi uyu munsi kandi baciye muri arya marorerwa yabaye mu gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo inani n'indwi mbere ugasanga hari no bamwe bamwe bashobora kuba bayagize mu ruhara ariko wagenda hasi ukaraba ugasanga hariko haratangura kuja ahabona mu nzego z'igihugu mu gisirikare mu gipolisi mu bapadiri mu mashyirahamwe yigenga mu kumenyesha amakuru uburundi bushashe niko novuga abantu usanga ata kintu na kimwe wogira ngo baragirizwa mu byabaye muri iyo myaka nagiye nodagura nkagira ndi rero ngaha ni ukuhagabira kugira ngo twebwe ayo marorerwa yashitse cyangwa tuyafitemo uruhara ntituzoze gukwegera mu rwaruka kandi rukeneye ahubwo kubaka uburundi ataho buhuriye namba na burya burundi bw'amaganya burya burundi bw'amagobwa burya burundi bw'intambara burya burundi bwo gukumirana twe twaciyemo tukabona muri iriya myaka yabaye kuba twikukira gushika ejo bundi tugarutse zitatu zabitumye rero tugarutse ku mvo ya mbere mwavuze uruhara ruhambaye cyane rwose umuntu wese afise amakuru yerekeye kahise ko Burundi yotanga kugira ngo nawe murwi ujeje ukuri nuko niwanisha abarundi ushobora kugira kurangura neza igikorwa washinzwe akamo motera abarundi bazi kwandika abarundi bazi kahise muri iki gihe batari kwashikiriza amakuru yerekeye ibyo bazi n'akahe ndiko ndasigura igihe nariko nshiraho nico gitabo ndiko nsigura rero icatumye ndacandika narabaye nk'uwishura ku cyo kibazo cawe navuze nti buriya mu bantu ba mbere bategerezwa gutanga ibyiyumviro byabo ubuhamya nk'uko nabivuga n'abantu barongoye igihugu cy'u Burundi uyu munsi abakiriho turi bane hari perezida petero buyoya yarongoye uburundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo inani n'indwi agashikana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu urumva inyuma yiwe haraje perezida merikiyo ndadaye ntawuzi ko atarengeje amezi atatu inyuma ya perezida merikiyo ndadaye haraje perezida ntaryamira nawe nyene ntiyarengeje amezi abiri mbere jewe ndibutsa muri iyo nteguro yo gushikiriza yuko abo bose bari abagenzi banje twagiranye urugamba rukomeye muri demokarasi kuva tukiri impunzi mu gihugu cy'u rwanda gushika no dutahiye ngaha mu burundi hama rero hagaca hakurikira jewe ntibantoya silvestre narabaye umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu inyuma ntawe utazi ko majoro petero yagarutse biciye kuri kudeta yabaye kuwa mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kw'indwi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda n'indwi hanyuma ashikana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kuva bibiri na gatatu gushika na gatanu turazi yuko habaye perezida domitiyoni ndayizeye hanyuma kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mu kuva mu gihumbi mu bihumbi bibiri na gatanu ahubwo eh, turazi yuko uburundi burongowe na nyir'icubahiro petero nkurunziza umukuru w'igihugu c'uburundi b'uyu munsi nkagira nti rero mu bantu ba mbere bafise ico boterera eh, canke gufasha gutera nabo ubwa mbere hoho mu kuvuga ivyo bazi bakabibwira uyu mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunwanisha abarundi kandi bakongera bakiyemeza kandi bakagendera kuta- ku- kutaba intambamyi ku handi hashobora kuva iyo nkuru ituma ukuri kumenyekana bakareka abantu eh, bakisanzura bakabivuga ndabona abanywanyi barindiye kubaza ibibazo no gushikiriza ivyiyumviro ari benshi ariko imbere yaho reka nabaza akabazo kajanye n'amatora mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu amatora umugambwe mwarimwo Frodebo yatsinze mbega igihe uyu mugambwe utsinda amatora wari witeguriye gutwara canke wibaza ko hashobora kuba leta ifata kibanza Eh, aho umbajije n'ikibazo cashikirijwe igihe nariko ndashikiriza nyene ico gitabo ndibuka yuko umengo wakigarutseko ni uwahoze ari umushikiranganji mu ntwaro ya perezida Melchior Ndadaye eh, Jean Marie Ngendahayo niwe yabaza ati perezida ntibantunganya uyu munsi kusohoye ico gitabo cawe tudurira ko ubivuge mbega nivyo koko yuko abarongo igihugu kiriya gihe basi kubumviriza mu vyumviro mwagenda mutanga kugira ngo mutegure neza umuzo wa demokarasi koko hari ivyo umuntu ashobora kubona hirya no hino twagiye turakora naho ntoja muri ico gitabo ubwaco eh, twe twavuga tuti reka dutegure imitima y'abantu kuko turabona yuko iyo tuvuye hatari horoshe turavye ibibazo biri mu gihugu na cane cane uko intwaro igihugu itunganije turavye uko inzego z'umutekano zitunganijwe haba mu biraba kwinjiramo bishingiye ku bwoko haba no kugene zikora twihweje ingene urwego rwo butungane ariko bucamanza rutunganijwe twi- haba hanyine mu kwinjiramwo eh, urazi ubwoko n'ingene bukora twiraze ikibazo c'impunzi turaze ikibazo c'impunzi tukagira tuti none mwebwe mutwara nimwoza tukicara hamwe hama ibyo byose tukabironderera inyishu hama inyishu turonse tukiha umwanya nibura iburi w'imyaka itatu eh, kugira ngo tubishire mu buryo hanyuma tuzije mu matora imitima y'abarundi yatunganijwe neza erenga nashaka kubwira yuko hari bamwe iyo bariko baravyibutsa kubwira bati ahubwo ntitwashaka imyaka itatu gusa hari n'abavuga bati twarashaka na cumi ni ukuvuga rero ushingiye kuri ibyo twe twavuga bashaka yuko amatora yoba n'iburiburi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu ariko rero ntitwumvirijwe n'ivyo mwabonye n'ivyo muzi ikindi ni ukuvuga ngaha a ni uko hari n'inzego za gisirikare n'urwego rwa gisirikare batanze icyumviro narimbuze ngo nk'ico mu bwoko gisa nk'ico bakavuga bati tugiye kuraba uko igisirikare cy'uno munsi tumeze karaba n'inzira nshasha uburundi bugiyemwo ya demokarasi harakeneye ko dutegurwa neza kugira tumenyere ivy'intwaro ya demokarasi ariko naho nyene urabona ko bitumvirijwe Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na silas mwiriwe neza yiriwe murihega silas i burundi ngozi ngozi akandi kazina ninde amatirasi niyo murinzi Ya, akabazo uh, canke iciyumviro yumviwe batanga gucanga yego yanda mu bato njya mu mwumvarise yuko yego ahantu umuntu ashobora kuronka icyo gitabo yanditse murakoze silas reka tumuhe ijambo akubwire ahantu mushobora kubona ico gitabo Eh, urakoze sirase Eh, ico gitabo twacan- nacanditse mfashijwe n'ishirahamwe ririmwo abarundi ryitwa iwacu mugabo rikorera i buraya hanyuma gushika uyu munsi ibitabo vyari bimaze gusohoka ni ibitabo amajana abiri urumva eh, ni wa wundi agira ati eh, umuhini wa mbere utera amabavu vyari ibitabo amajana abiri ivyo rero eh, ubu ubu vyaraheze mugabo turiko turiga neza ingene hoboneka ibindi bigashikira eh, abantu bakeneye kubisoma na cane cane ngaha mu Burundi mbere ndafite n'icyumvire yuko bishobotse nk'uburyo bukaboneka hoba nk'abantu babisoma bari mu migwi hanyuma inyuma tugashobora guhura tukicara tukaganira bakambaza ibibazo ku byo basomye babona neza Eh, mu minsi iza tuzovuga neza ubwo ishobora kuronkerwa eh, nihamara kuboneka ibindi byashyize ngaha mu burundi aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika